keenya waliin sana egaa afaan oromoo naayilsaat vii'oo tiwuntifoor irraa caqasuu jirtan waan onkololee kudhanii torbaatii kudhanii saddeetiif sanii qopheesse waan dhiyoota hojjennu keessaa tokko deebineetiin wal mammaarsinee sanitti nu dhiyaadha ansora alaafeeti. waan dhiyoota sanitti keessaa tokko namoonni bara kan hojiin hidha laga gabaa irratti geggeessamu murteessaa ta'u muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru hojiin hidha sanaa sadarkaa inni amma irra jiru gammachiisaa ta'us dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan hojii hidha laga gabaa guddichaa fi hojii hidha kooyishaa yookaan gibee afuraffaa daawwatanii jiru. Televezyiyoonni Itoophiyaa gabaasuusaa eeruudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti hidha laga gabaa bara kana keessa bishaan agamma baachuu danda'urraa dachaa saniin baachuu akka danda'u kan eegamu ta'us dubbatamee jira. Hoogganoonni lameen Itoophiyaa keessatti piroojeektiilee misoomaa adda addaa akka daawwatan yoo ta'u akka qaama daawwannaa piroojeektiilee misoomaatti muummichi ministeera Abiyyiif pireezidaanti Isaayyaas madda annisaa elektiriikii kan gibee sadii daawwatan jechuudhaan duraan waajirri muummichi ministeera Itoophiyaa fuula feesbuukii isaarratti gabaasee ture. Walloo kaabaaf walloo kibbaa keessatti ragaa nama walitti qabame akka agarsiisutti godina hawaasa Oromoo fi Shawaa kaabaa keessatti gandoota dhibba tokkoof soddomii jaarratti weerarri waan isaa mul'atee jira. midhaan maasaa hektaara kuma saddeettamii torba ga'u irratti biqiles miidhaan irra ga'uunsaa gabaasamee jira kun immoo uummata qonnaan bulaafis ta'e uummata magaalaa bitatee nyaatuuf miidhaa yaaddeessaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u walloo kaabaaf kibbaa bakkawwan weerarri kun miidhaa irra geessise keessa uummata jiraataniif mootummaarraa akka gargaarsi barbaachisu ta'uu dubbatu jiraattoonni. Miidhaan hawaannisaa kun bulchiisa naannoo Tigraay keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuunsaas ragaaleen achirraa argaman eeraa jiru. waldhibdeen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti uumame naannoo sana deemanii uummata weerara waannisaa miidhame gargaaruudhaaf gufuu ta'uu hin danda'u ka jedhan ministeer deetaan ministirii qonnaaf misooma baadiyyaa ka federaalaa obbo Indaalee Habtaamu garuu gargaarsa sanatti bobbaasuudhaaf dura ragaa sirnaaf gahaa mootummaa naannoo Tigraay irraa argachuun ka barbaachisu ta'uusaa fi mootummaan Tigraay immoo miidhaa naannoo sana mudate laalchisee gabaasaa akka isaaniif hin kennin dubbatanii jiru. gama biraatiin gabaasaa mulgeetaa asbaa maqalee irraa erge keessatti kan VOA'f ibsa kennan biiroo qonnaa misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Mikaa'el Mirus kan mootummaan federaalaa ragaa argachuu akka dadhabe dubbatu kana laalchisee naa deebii kennan mootummaan federaalaa duraan gargaarsa keemikaalaa fi uffata ittiin ofirraa ittisaa gargaaraa ture eega yeroo dhiyootee as garuu gargaarsicha nurraa dhaabee jira. gama ragaa kennuutiinis yeroo adda addaatti keessumaa bakkawwan xayyaaraan keemikaalatti biifuun danda'amu laalchisee ragaan barbaachisu ergameeyyuu mootummaan federaalaa garuu tigraayin dhiisee naannoolee birootti keemikaala biifa jechuudhaan komatan. bulchiisa naannoo tigraay keessatti weerarri waannisaa godinaalee sadiif aanaalee kudha torba keessatti babal'achuunsaa himamee jira waajirri qonnaaf misooma baadiyyaa naannoo tigraay akka ibsetti weerara gurmaa waannisaa sana ittisuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru ta'utu himame biiroo qonnaaf misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa kan naannoo tigraay obbo mikaa'el mirus raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuu waannisaa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamamee waan tureef jecha uummanni hedduun bahee hojii ittisaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo affaar wajjin waldaan geessan aanaalee lama keessatti ogeeyyiin naannolee lameen keessaa babba'an bakkawwan hawaannisni itti qaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarri waannisichaa akka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii mulgeetaas ba'a maqaleerraa gabaasee jira. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets sadaasa sadii fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii Dimookiraatii ittaana pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden akka injifatu kan fedhan ta'uu dhaabbanni Yuugoof jedhamu kan uummata Awurooppaa kuma kurna hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaasa beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora.
Gabaasaan Biriitan, Faransaay, Jarmanii, Speen, Xaaliyaan, Deenmaarkii fi Swiiden keessa qopheessan. Warri Deenmaark harki saddeettama akka Joo Baayiden dorgommii pireezidaantummaa tana mo'u fedha. Harki jaatti akka Doonaald Tiraamp ammallee deebi'ee mo'aatu fedha. Xaaliyaanatti nama harki digdamaatti akka Tiraamp pireezidaantummaaf mo'u fedha. Harki shantamii saddeeti ammoo Baayiden fedha. Biriitan biyyattii jaala Ameerikaa jabduun harki jaatamii tokkootti akka Baayiden pireezidaantummaa tana mo'u fedha. harka kudhanii sadii ammoo doonaald tiraampiin fedha faransaayiti namni harka jaatamii afurii akka baayiden mo'uu fedha jarmanitti nama harka torbaatamii tokkootti akka baayiden pirezidaantummaa mo'uu fedha harka kudhanii tokkootti akka doonaald tiraamp mo'uu fedha ansila akka baayiden mo'uu fedha biisuun jiraadhellee qoota keessallee qabaachuu baadhullee isaan fedhaa jedha luukaa andarek namni faransaay kan Paaris jiraatu namni hedduun nam paartii demokiraat keessa pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru joo baayiden kan akka dansaayyuu hin beeknu jedha akka tiraamp mo'uu fedha waan mo'ama fakkaatu maan jennaan nam hedduuttis gargaara fakkaana jedha joo baayiden hin beekuyyuu jetti soofii chiiles piyeer legoof faransaaytti hojjeta mootummaati baayiden beekuu baadhulle yooyyuu bulchiinsi jijjiirame hariyyummaa biyyi ta'e waliin nu jabeessaa jedhe herregaddaa jedha warri barseloonaa ispeenii dubbisan ammoo filannoon ameerikaa jireenya keenya keessa qooda guddaa qaba jedhetti herregata akki tiraamp gabayaa irratti chaayinaan awurooppaa fi eeshiyaallee wallolee wal falmsunin awurooppaa guddoo miidhee jedhe namni ispeenii dubbisan sergin awurooppaa gama dhiyaatti namni hedduun tiraamp deeggara barkum lamaaf kudhanii sagalii keessa akka qorannoon dhaaba piyu agarsiisetti warri poolish harki shantamaa olitti tiraamp deeggara barsuun keessa ameerikaatti waraan nagaa poolaandii feegu achitti ergeef tiraamp kosoovoo keessallee deeggarsi guddaa qaba pirstiinaa fi belgireed araarsuuf waan hedduu hojjetee jedhanii achi jaallatan awurooppaan filannoo ameerikaa tan qalbii guddoon eeggachaa jirti.
Obbo Daawud Ibsaa mana isaanii keessatti otoo miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiranii qaamoleen nageenyaa namoota mana isaanii keessa turan hidhanii ibsichis akka adda citu taasisuu isaanii dubbatu. Koomishinni poolisii federaalaaf poolisiin magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuuf irra deddeebinee yaallus qaama himannaa kanaaf deebii kennu hin arganne jedha Muktaar Jamaal gabaasa guutuun kuna.
Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Daawud Ibsaa adeemsa hojii dhaabichaa irratti ibsa miidiyaatiif kennaatiniin akka turan dubbatan yeroo kaleessa qaamoleen tikaa dhufanii mana kiyyatti ibsichallee addaan kutanii namoota manaa qabaniitiniin deeman. jedhaniitiin raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsanitti ibsi miidiyaa obbo daawud ibsaa sabaa himaaleedhaaf dubbataatiin turan kun yeroo kallattii feesbuukiitiin darbee gidduutti wacni dhagahameetiin addaan citullee viidiyooleen mul'atan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti tamsa'aniitiin hin jiru waan ta'e jedhan obbo daawud akkasitti dubbatu.
Saddeetii walakkaa jechuun naannoo masalatti ibsaa gaazexeessitootaaf kennaa jira. isa sana warri community leaders and elders warra waan guddootaa fi hoogganoota hawaasaa kana kana fakkaataatu sheekota wayiimma tokko dhaggeeffachuu dhufaniiru. Isaan kun nama muraasaa kumanne ibsa sana jalqabeen ijoollee waajjiroota balbalarra jiranii reebanii ijoolleen namatu dhufee se'anii banatee. qabeema waliin cabsatanitti seenan federaal pooliis egaa yeroo ilaalan humna guddaa fuuldura isaatti akkasitti humna guddaa hiriirsaniiru makinaa piikaappiidhaan gara piikaappii sadii afurii afur shan arginu. Sana booda ol seenanii gaazexeessitoota baasaa kanuma qaban jedhanii maaliif akkuma kanan dura gaafataa ture waraqaa poolisaa qabdu immoo waraqaa mana murtii qabdu immoo eenyu sin ajaje nuti ajajamneeti abaluu isaanii nu kana baaftan malee siin beenu baanu jedhanii ijoollee jira dubartootatu jira sadarkaanii haala kana keessatti egaa gaazexeessota sana humnaan fudhatanii deemanii.
Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kaminni?
federal kan dhufe federal poolisiidha warri tikaa waliin jiru nama beeksisaa. isaan warra warra civilian cross uffate jiru abaluu isaa eenyu beekna namni seene abaluu isaa qaamolii irraa jedha qaamoliin kun ka biyya balleesse abaluun isaa beekamu isaanis gaafataman fudhanne yeroo daffarma himu qaamni olii kun kami ka jedhu daawwanne kun gara fuulduraatti verifaayiif kan ta'u.
Wanni warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isinin jedhee isinitti dubbate maayin.
Homaa natti hin dubbanne warra waardiyootaa warra waardiyoo wajjin xiqqoo wal gaggaafatu turani maal barbaaddu isin yeroo jedhu gaazexeessitoota as keessa jiru isaaniin baasaa nu jedhaniiru kana baafnu malee asiin baanu ajaja fudhannee jirraa. jedhanii egaa ijoolleen kun warra xiqqoo ishee gara gara waan itti waan deemeef gaazexeessitoonni kun bahanii erga isaan bahanii booda immoo warra kaanis fidaa jedhanii latti kun hin ta'u keessummoota kooti waliin deemna ta'e malee kun hin ta'u kana wal gaggaafattee isa booda maqaa galfee galmeeffannee deemna nu baasaa jedhanii. Jaaroleenis kana caalaa dubbiin hammaachuurraa gadi ba'anii galmaa'anii fi kana galmeeffatanii deeman.
Gaazexeessitoonni jettan kunniin kan dhaaba kamiiti?
Akkanni hubannetti tokko ka raayyaa istuudiyooti jedhanii gaazexeessitoonni nam lama warri kaan immoo iyyuu kan saabaa'ooti sagalee bilisummaa Oromoo.
Walumaa gala nama meeqan?
Isaanii gara nama afur shanii ta'u na fakkaata kan isaanii taate.
Naannoo mana jireenyaa obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaarraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan afur ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiniin jira dhimmoota himatame kanaan walqabateetiniin deebii akka nuu kennaniif koomishinii poolisii federaalaatii fi poolisii magaalaa finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiniin jirra nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame komaandar kaasaay jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbillee fi gaafannaaniin dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uu naaf kaasan dubbi himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeeyilaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaana koomishinara koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaatii fi ittaana koomishinara koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaarraa bilbiluu kiyya ittimee erganatti haasa'anii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilu naaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin na qunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane dhimma kanarratti deebii argannaaniin qabanneetiin dhihaanna gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal finfinneerra.
maallaqni yookaan qarshiin itiyoophiyaa ega jijjiirame booda jimaata darbe as qofa qarshiin biliyoona kudha afur herrega baankii haaraa banametti galuu bulchaan baankii biyyoolessaa dooktarii naagar dasee ibsaniiru. kana malees herregi baankii ammaan dura turan miliyoona afurtama caalaa ta'uu fi qarshiin biliyoonaan lakkaa'amutti galuusaas dubbataniiru. Dooktar Innaa Gardasee bilbilaan dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase tujubee dhiyeessa.
Qarshiin jijjiiramuu isaa dura qajeelfamni ture baankiidhaa guyyaatti maallaqa callaa namni dhuunfaa hanga kuma dhibba lamaatti ji'atti immoo hanga miliyoona tokkoof walakkaa kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii kuma dhibba sadii ji'atti hanga miliyoona lamaaf walakkaatti akka baafatan baatii caamsaa darbe murtaa'ee ture. Qajeelfamni inni duraanii maaliif akka jijjiirame bulchaan baankii biyyoolessaa Dooktar Hinnaa Gaddasee.
Allan ግምገማና ክትትል በየባንኩ በርከት ያሉ ሰዎች የተለያዩ አካውንት ይከፍታሉ።
Hordoffiif gamaa gama gooneen namoonni adda addaa baankilee garaagaraa keessatti herrega baankii banu. Fakkeenyaaf baankiin kudha torba yoo jiraate kudha tokko yookaan kudha lama keessatti maqaa ofiin herrega banu. Namni herrega baankii kudha tokko qabu guyyaatti kuma dhibba lama yoo baase ji'atti gara miliyoona tokkoof qabxii lamaa ta'a. Namni hojii akkasii irratti ramadame guyyaatti qarshii haaraa hedduu baasuu danda'a jechuudha. Kaayyoon maallaqni jijjiirameef immoo qarshiin baankiidhaa ala jiru gara baankiitti galee adeemsa hojii baankii keessa maallaqi kun akka naanna'u gochuufi. Gama kanaan bu'aa hedduu argannee jirra. Herregaawwan haaraan banamanii maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu itti galeera jedhan. Namoota herrega baankii adda addaa banatanii maallaqa hedduu baankii keessaa baasan daangessuufis qajeelfamni haaraan bahee jiraa jedhu bulchaan baankii biyyoolessaa ዶክተር ይናገር ይህንን ለመገደብ አዝማሚያውን በሙሉ ካየን በኋላ በቀን በጥሬ ገንዘብ ከሀምሳ ሺህ ብር በላይ እንዳይወጣ ከነ ዳንጌሱፍ ሀለ ሳመራ ኤርጋ ይላሌ ቦደ ጉያት ቀርሺ ጨላ ኩመሸንተማ ኦል ነምኒ ዱንፋ አካ ሂን ባፍኔ kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii kuma torbaatamii shanii ol akka hin baafne ka jedhuun fooyyeffama haaraa goonee jirra. Kana ennaa jennu maallaqi kabroon herrega tokkorraa isa kaanitti ni darba. Cheekii yookaan CPO'dhaan hojiin gabaa ni geggeeffama jechuudha. Kun martinuu akeekisaa namoonni seeraan alaa maallaqa haaraa kana hojii adda addaa hojjechuudhaan deebisanii haala baankiidhaa ala gochuu argaa waan jirruuf kana daangessuu yaanneeti. Kanaaf namni maallaqa kuma shantamaa ol baasuu barbaadu herrega isa tokko isa kaanitti dabarsuu danda'a waan ta'eef hojii gabaa idilee hin miidhuu jedhan. Qajeelfama amma bahe taanee namoonni yaada adda addaa dhiyeessaa jiran maallaqi ga'aan maxxanfameera. Mallattoo gaarii hin taane kan dinagdee irratti argamaa jiru ta'uu mala kan qajeelfamni kun akka bahuuf sababaa ta'ee jedhu. Kanaaf dookterinnaa garannaa deebisan sababaa kabiroon hin jiru. Akeekisaan ijoon namoota maallaqa baankiidhaa ala gochuu yaalan daangessuuf malee jijjiiramuuf kan dhiyaate caalaa maallaqa gahaatu maxxanfamee jedhan Jijjiirama maallaqaa gamalaaleen hanga yoonaa hojiitti kulaalchisee milkaa'inni argameera. Kanaan dura akka ibsame maallaqi hedduun baankiidhaa ala jira. qarshii ጋን ባንኪት ገለ ህይወታ ዶክተርና ገርጋፈተመኒ እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ባለው የብር ለውጡ ሂደት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው።
ወልማ ገለ hanga ammaatti jijjiiraan maallaqaa haala gaariin deemaa jira. Rakkoo ifaan mudate hin jiru. Rakkoon nageenyaa bakka jirutti akkuma beekamu maallaqa kan deddeebisnu xayyaaraaf konkolaataadhaani. Mootummaa biyyattii daangaa hamma daangaatti kaabaa hamma kibbaatti midhaan gabaa akka jiru dameewwan kuma ja'a jiran maallaqi haarofti dhaqqabeera. gama kanaan adeemsa ammatti jirru hedduun kan tilmaamanii ol hojjenneerra pirezidaantota baankilee waliin guyyaa sadiif afuriin gamaaggama goona maallaqa baankii ala jiru hagamtu gale isa jedhu gamaaggamne guyyoottan kudhanan darban keessa qarshii biliyoona soddomii tokko herrega baankii haaraatti galee jira namoonni kuma dhibba shaniif kuma saddeettama herrega bananiin jedhan namoonni qarshii kuma shanii ol qabatanii jijjiiruuf yoo dhufan herrega akka banan gorsina. kanneen kuma dhibba shaniif kuma saddeettama jedhamanis kanneen akkasiiti jechuudhaan pirezidaantiin baankii biyyoolessaa dooktar Innaa Gardasee ibsaniiru jedha Iskindar Fireew Finfinneerra.
Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidooloof Wallaggaa barattoota isaanii simatanii barsiisuuf qophii xumuruu isaanii beeksisan haala dhukkuba COVID-19 ittisuu fi nagaan barsiisuu irratti. qophiin barbaachisu xumuramuusaa pireezidaantonni yuunivarsiitiiwwan kanaa ibsanii guyyaatti barattoota simadhaa jedhan eegaa jirra jedhu barattoota kanas marsaa sadiin akka simatan dubbatu naakoor malkaa gabaasa erge qaba.
yuunivarsiitiiwwan sadeen jechuunis yuunivarsiitii amboo yuunivarsiitii dambidolloo fi yuunivarsiitii wallaggaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka lakkoofsa itiyoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha lama sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'anii fi barattoota haaraa akka lakkoofsa itiyoophiyaa bara kuma lamaaf kudha sadiitti simatan simachuudhaaf qophii xumuraa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. pirezidaantiin yuunivarsiitii amboo dooktar taaddasa qanaa barattoota yuunivarsiitii amboo bara kuma lamaaf kudha sadiitti simachuudhaaf qophii gama barnootaatiin taasisan laalchisee akkas jedhu.
amma bara kana kan jalqabnu barattoota eebbifamtoota simachuudhaan jalqabu yaadaa jirra jalqaba irratti barumsa isaanii xumursiisuudhaaf qophiitti jirra. lakkoofsi barattoota eebbifamanii kan jalqaba irratti simannu kuma afuriitti dhibba shan naannoo kana ta'u yeroo gabaabaa keessatti xumuramudha kan qophaa'ee jiru kiraash piroogiraam isa jennu kanaaf isaaf illee koorsii koorsiidhaan sagantaan qophaa'ee jira barattoota karaa onlaayinii maateeriyaaliin akka qaqqabu yaalamaa ture amma tokko barattoonni dubbisanii dhufu jennee yaanna innaa dhufan immoo yeroo gabaabaa keessatti gaameef sanbatallee dabalatee galgalallee dabalatee barattoonni haala barumsa kana karaa barsiisota isaanii karaa onlaayinis karaa fuula fuulaan yeroo gabaabaadhaaf wal arguudhaanis koorsii kana fixanii eebbifamanii kan qophaa'aa jiru.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dooktar Lataa Tasfaayee gama barnootaatiin barattoota simachuudhaaf qophii godhan yeroo ibsan akkas jedhan.
Barana yoo xiqqaate barattoota dhibba saddeetiif kudha tokko kan ta'an barattoota eebbifaman marsaa jalqabaatiif waamuuf qophiirra jira jechuudha. Ji'a lama qofaafidha kan baratanii eebbifamanii sagantaa mooreelii dabalatee illee sanbata duraa dabalatee sagantaa jiru sana xumuranii akka isaan eebbifamaniif barsiisaa qopheessuudhaan kaarikulamii rivaayiz gochuudhaan kaalendarallee rivaayiz gochuudhaan itti qophoofnee jira jechuudha. Yeroo inni sun xumuramu immoo marsaa lammaffaa barattoota waggaa tokkoffaaf lammaffaa illee wal faanatti bannaa jechuudha. Inni sadaffaa gan barattoota haaraa akka baranaatti immoo nuuf kennaman marsaa sadaffaa irratti ni simanna jechuudha.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dooktar Hasan Yusuuf sagantaalee barnootaa garaa garaatiin barattoota kuma soddomii tokko ol bara kuma lamaaf kudha sadii kanatti simatanii barsiisuudhaaf qophii xumuruu isaanii erga ibsaniin booda barattoota bara kuma lamaaf kudha lama sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan kutanii gara maatii isaaniitti galan keessaa barattoota kuma sadiif dhibba shan ta'an sagantaa barnoota digirii jalqabaatiin eebbisiisuudhaaf qophii gooneerraa jedhan qophii gama barnootaatiin taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ijoolleen hawaasni deemanii semiseera tokko xumuranii deemanii kanas semiseera lammeffaadha. Semiseera lammeffaa sun akka aadaa durii baratametti ji'a afur barsiisama. Amma sun jijjiirameeti baranaaf rakkoo kana wajjin qabsiisee barattoonni egaa as deemanii booda ji'a lama keessatti kan xumuramu. Koorsii ijoo koorfa koompiitansi kan jedhamu ijoo kan ta'e keessaa baratanii karaa qulqullina barnootaa kompromaayisiin gooneen baratanii bahuu waan qabaniif eegaa jiran jechuudha amma barattoota. Kana biratti immoo wantoota deeggarsa adda addaa karaa onlaayinii isaanii karaa mataa isaaniitiin dubbisanii ittiin ga'umsa isaanii dhabuu danda'an immoo hin ta'aasi ta'a. Biyya lama kana keessatti barattoota eebbifaman kan akkamiin tumursiisa kan jedhu karaa dhuma karaa koorsii karaa laaboraatoorii karaa laabirii waan barbaachisu karaa garuu barsiisuutiin akka qophaa'amu ta'ee sadarkaa karooraatti garbumee sadarkaa barsiisaatti qabuufamee kors pilaaniin qophaa'ee jira jechuudha akka kanaatiin.
Pireezidaantootni Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Dambidoolloo fi Yuunivarsiitii Wallaggaa akka jedhanitti yoo ta'e bara kana dhibee koovid kudha sagalii dursanii ittisuudhaaf qophii taasisanii jiru.
Koovid wajjin wal qabsiisee ibin barattoonni gara keenya dhufanii sartifaayit ta'uu qaba kan akka seera haaraatti jechuudha. ኮቪድ ቴንሲቴቲ ፈያተው ሰምካናይት ካን ሲመኖቹ ኤገ ጋፋ አሲን እንዱ ደግሞ ማስኪ እማ ዋድፈን ፍለተኝ ፉ አምዋ አሱራን ቢግሩ ዩኒቨርሲቲን ቤሱ ሙርቴ ሰረዳኒ ሞራ ኬሰ ሶቺንታ ሲሙ ሁንዱንቱ በረታስቴ ሆጀታን ማስኪቱን ኬወቲን ሶቹ እንደንደው ኢሳፊ ኬኛፊሞ ጋቲ መዳለዋቲን ቢኔ ቤስ ነቹ ሳሙናን አዳዳ ሳይንታዘሪን አዳዳ ከራኪን ሞራ ኬሰት በካ ጋፈቹ ገቡሁንዱማን ሆጀታሜን ዱላ ዶርሚተሪ አማይሮ አማካ ዘቲ irratti afurii hanga ja'aatti ture kan barataan keessa jiraatu barana nama lama lama qofatti doolmii tokko keessa jiraata.
Barattoota keenya deebisnee fudhachuudhaaf pirotookoolii WHO'n baaseen qophii guddaa goonee jirra jechuudha. Keessattuu mana ciisichaatiin wal qabatee barattoonni kana dura ja'a saddeet ta'anii ruumii tokko keessa jiraatu amma garuu yoo baay'ate lama hanga sadii qofaa ta'anii akka jiraatan qopheessaa jirra. Kilaasruumii dhumatti illee barattoonni yoo baay'ate haga soddomaa qofa ta'ee ijoolleen seekshinii baay'eetti addaan babba'anii akka barataniif qopheessaa jirra.
Gama kaaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha lama dhaabbilee barnoota olaanuu garaagaraa keessatti rakkoo nageenyaa darbanii darbanii mul'ataa turan jedhan ittisuudhaaf qophii taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Gama nageenyaatiin wal qabate akkuma yeroo hundumaa goonu qaama dhimmaa fudhattoota hundumaa waliin mariitti jirra. Isa kanammoo kan itti fufnu ta'a. Barattoonni keenya illee gaafa dhufan isaan faanallee mariidhaan kan itti adeemnu ta'a. Qaama dhimmaa fudhattoota wajjiniin immoo walitti qabnee kan hojjennu ta'a. Kanaaf haala nagaa ta'een haala baruu barsiisuu kana jalqabsiisnee xumursiisna jennee abdanna.
Koreen qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota bara kuma lamaaf kudha sadii kanatti simachuudhaaf taasisaa jiran ilaalchisee koreen dhimma kana hordofu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa irraa gara yuunivarsiitiiwwan kanneeniif kanneen birootti ergamee kan qorataa ture yommuu ta'u yuunivarsiitiiwwan kunneen yoomirraa jalqabanii barattoota simachuu akka danda'an ilaalchisee walga'iin jidduu kana magaalaa hawaasaatti taasifamu kan murteessu ta'us pireezidaantiiwwan yuunivarsiitiiwwan kanneenii ibsanii jiru. raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amburraa.
Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf kan saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiniin jiru uumeetiniin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii Dimookiraatawaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennanitti kun sirrii miti jenneetinii yaadnaa heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetinii ejjennoon keenya ammallee kan qabu. haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jirani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabqunnamtii paartii Izeemaati. Izeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaa gamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Izeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
እንግዲህ እኛ ውሳኔው ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ባንሆንም ግን ህገ መንግስታዊ እንደሆነ ተቀብለናል።
nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiniin jirra amma filannoon bara kuma lamaa fi kudha sadii ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo naatnaa'el Piroofeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiniin turre marii biyyaalessaa ture jedhu marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiifillee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisoo jette waa sadiif sigla olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaaf filannoo barbaachisa. Inni dimookiraasii gubbaatti hundaa'e sabaaf nagaa eeguu danda'u. bulchiinsa gaarii fiduu danda'u inni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan ni barbaachisa malee filannaa jalchendee barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu kooti. Filannaan sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu mootummaa mirga isaa eegu nagaa isaa eegu. guddina isaa fidu uummachuudhaaf malee waan biraa mitiif jechuu kooti.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessan?
Nuti bari keenyerra kophaasaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaaf hin rakkisa. Boordii filannoos haa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa lisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanii rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamannee jiraachuudhaaf rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa ala jiraas warra mormituu keessaas uumame wayii waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. walqixxummaadhaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga cehu hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenyerraa jechuu kooti. Ijaa kanaa nuti ammaa kuni amma nu uumamnetti ammasi rakkoon uumamaadhuma jira gara fuulduraas uumamuma itti fufaa jenna.
Keessattuu dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiruun walqabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sultaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofa irratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaanni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. Mootummaan kun heerummaa waan hin qabne mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaasee mootummaan kun heerummaa hin qabu kanaafuu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti jajamee ni jira. Wanti kun gaa kallattii kanaan yoo kadeemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duras intineetiin hin jirra har'allee ni intina mootummaan gattaa'ee paartilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiniin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiniin yaanna. biitti kallattiin taane akkan deemne dirqama qabna jechuudha hundi keenya dhimma kanarratti mari'annee furmaata kaa'udha.
Rakkoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeenna fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kuni waan akkaan yaaddeesse kan jedhan hogganaa sabqunnamtii paartii Izimaa obbo Naatnaa'el Fallaqati.
በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሀትና የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ሰጥ አገባ Dhibdeen mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru nageenya lammiilee fi biyyaa osoo hin booreessin akkamiin hiikamuu qaba kan jedhu yaaduu fi miira tasgabbiitiin mari'achuun akka barbaachisu ni hubanna. Rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumuu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddina adeemsa amma deemaatiin hin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eegamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal finfinneerra.
Taarratanum taphooriitiin walti dacha'an naga jenne nagee ansora alakeeti.